I dey greet una this a beautiful Tuesday afternoon, and I dey welcome you to the special program on Informing Radio. Hook me up, hook me up. They come your way every Tuesday afternoon. Yes, and my name na Sandra Ikekwa. For this program, we dey hook people up for relationship when fit lead to marriage yes you know say no be all relationship na e dey end up for altar wey dey end up for marriage so many dey crash for junction uh-huh. na because you na no manage that relationship well that's why e dey always dey crash for junction e no dey reach permanent site but when you manage your relationship well you no go crash for junction you go always reach permanent site so before i go continue make i greet our people when dey lis ten to us um, any place when e dey for dey lis ten to us our international lis ten ers our local lis ten ers yes any place wey you for dey dey lis ten to us dey hear the sound of my voice i recognize you and uh, i appreciate you wey you take dey tune to us every time when we be say we dey on air this na your relationship program like i talk we dey connect people for relationship we get list of young ladies young men uh, middle aged and elderly people when need to dey hooked up and eh, some people dey ask me why wetin elderly people dey find for hook up hey <laughs> eh, i go tell you say when you reach the age you go know why um, papa teeth no dey always dey dey white you know you go see old people um you go feel say ah maybe they not brush well that's why their teeth not dey white maybe when you reach that age you go know why whether na the close up na the paste wey dem use na im e no white the teeth or na so the teeth be or wetin happen to the teeth that time you go know everybody go reach that stage i dey always let people understand say relationship or uh, hook up when we dey do uh, when you see old people for our list no be because of say na sex issue uh, na im make dem dey dey find uh, hook up no be no be just sex e no be just about sex majorly na about companionship yes majorly na about companionship na e dey all about companionship na e dey all about that companionship say somebody wey go always dey for you person wey go always dey by your side you know when you don old the reason why we actually add them for our list we discover say when you don old and maybe your partner leave you you dey lonely loneliness dey kill people faster than hiv loneliness dey kill people faster than cancer because person wey e be say even dey sick somebody dey with am dey encourage am e dey get hope but when somebody dey alone e no get person wey dey encourage am e no get who dey rub im back e no get who dey smile with am e no get who dey discuss with am person wey e dey discuss you know wetin dey bother am for mind e no dey there person wey e dey share im matter with e no dey the person dey na just to dey look ceiling you know dey look one spot talk to himself at times e go be like mental case but the person no really get mental issue but because of that loneliness go just think think think go just pass there go many people don pass go like that sake of say nobody dey even when they get crisis for maybe health issue for for night wey nobody dey there with them they go just pass there waka go sake of say nobody actually dey there for them so that na im make am dey important say even the elderly also need companion somebody to dey with them you know old age you don retire you no get majorly work when e be say you really dey do but just to sit down you know you just dey na enjoyment na suppose to be but one person no dey fit dey do that enjoyment alone when you get somebody by your side when you dey always dey smile with you know work with you know play with gist with e dey make their days dey ex ten d so those of una wey get elderly parents and una dey resistant say ah my my father no go bring in new woman for this house for my mother room cases don dey like that ma no go allow my father bring in new woman for this house come my mother room your mother don late your mother don go thy kingdom come your mother don waka papa dey alone and he need somebody e no go e no e no e no go affect anything na just for am somebody wey go make am dey happy wey go prolong im days wey go keep am make am dey happy dem go take care of each other e no be anything e no affect anything so no dey see am say okay because of say your mother no dey there again somebody wan come take your mother place definitely e no change things The time tell your mother dey your father love am but right now the woman no dey again and for where the woman dey him go even wish say the man no suffer say somebody dey for am wey go also make am happy so that's why we dey always dey include elderly people for our list of hookup so that one aside the matter wey we dey talk dey come since almost two weeks now we talk about behind the scene for those of una wey wan enter into relationship we talk about say behind those smiles wey una dey see for couples face you know <laughs> you go organize big wedding people go come they go wear fine fine dresses you know you go dey admire the couple How ah, i wish say i dey this i be this person wey dey marry so i wish say na my wedding na eh, just just dey shele so i wish say na my asoebi people just dey buy so i wish say i wish say you see couples you know for occasion the way dem dress on uniform the way dem take come out the way they all those smiles for their face all those kisses all hugs and all that so many things you dey see when you dey admire and that thing wey you dey admire dey carry you dey enter say i wan enter relationship or i wan marry i wan i wan i wan i wan settle down i wan settle down i wan i no wan just dey dey alone i wan settle down as i dey hook up so i wan make i settle down wetin we dey talk be say behind those things wey you dey see things dey when e dey happen i dey always talk am happiness for home e no just dey come like magic na work dem dey work am out marriage na work o yes just like relationship na wetin you dey work out na so you dey also dey work out marriage relationship na wetin you dey work out na so you take also dey work out marriage so just like you no fit manage that relationship and e no carry reach anywhere na so also you fit dey dey ma manage marriage when you no manage am well e no dey reach anywhere you no go fit see those smiles na wetin dem dey na work na e be so you go ask yourself behind the scene like i talk we get wetin we dey call tough times get wetin we dey call tough times you know say uh, uh, since uh, two weeks now we dey talk about all these uh, times when uh, we fit see for uh, relationship we start with the, the good times. say yes times when e be say things go just dey sere were as in things go just work out well things go just dey go smoothly everything dey fall in place the good times especially when the marriage just dey start the good times so all those things na the times experiences wey be say you go come across for marriage when you enter because of say really you no prepare yourself most people when they no prepare themselves they only dey see those good things about uh, people marriage dem no know say things dey happen behind the scene and because of those good things wey dem don see the things wey dem just see you know wey dem dey see for outside when they admire na im make dem enter but after dem don enter dem go tell themselves say ah no be so i think am o i no know say na so the marriage dey be no be so i think am no be so i pray my own to be and no be wetin i dey expect be this and because of that many go walk away i dey tell us say dem dey see the good times you know when you dey take oath for for you dey take oath for um, marriage you dey take oath for for wedding maybe they dey join couples together They go take oath for the presence of the priest e go tell them they go take the oath you go hear them. dey take their vow say for better for worse in sickness and in health till death do dem part dem go take that oath say for better for worse after dem don take the oath some just see am like recitation na normal thing but when dem really enter the marriage dem come dey see those things nobody pray for am o oh. nobody dey pray for those bad times for marriage nobody dey pray for the tough times for marriage but if e come be say e happen wetin you suppose to do you need to prepare for am so we dey try to tell you say no be just all about bed of roses marriage no be just about bed of roses things dey happen behind the scene no be just bed of roses things dey happen behind the scene also as a single person single guy single lady when they inspire to enter marriage you prepare yourself for these things when will come your way so we don't talk about the bad the the the good times we last week we talk about the tough times now the bad times oh the bad times the bad times yes the tough times dey tough times they uh, like they talk and say tough times e fit not last but tough people dey last true tough times no dey last but tough people dem dey last tough times fit come when you stand battle am you go conquer e go be a thing of the past then you because you dey tough enough that's why you fit face the tough time and that's why you still stand so na so e suppose be for everybody when they face tough time for relationship for marriage e go always come e go always go tough time go always come tough time go always go e no dey stay forever so because you na tough person that is why you dey always fit stand tough time when dem come that is why you dey always dey fit dey stand the tough time when dem come so tough times dey come but tough people dey dey always stay so you need to dey tough you need to get prepared for those tough times when dey always come whether for relationship or for your marriage when e come you go fit stand as a man you go fit stand as a woman you go fit stand overcome stand fight to finish fight to overcome no be the time to give up no be the time to quit e go always come but you must always stand to fight and fight to finish so that you go always come out victorious so we dey always get good times we dey get tough times and we dey get the bad times na the bad times you know time maybe for example time when e be say maybe na sickness of partner or um, maybe uh, your partner dey involved in accident maybe come dey down for a very long time eh, or uh, uh, maybe the, when we dey say uh, for long term sickness or a lost in job hmm. really bad times my dear really bad times so this bad time of maybe sickness of partner it can be long term issue or accident when we dey say accident e e con accident fit involve amputation e fit involve um, maybe um, uh, con disable somebody somehow or maybe loss of job loss of job your partner fit lost job you know when we talk about partner we no dey only talk about only the male folks or the female for both partners na we dey talk about now you fit be the guy and your your your your wife na e dey involved you fit be the woman and na your husband na e dey involved now i dey talk to both parties now both of una wey dey relationship now the love now dey catch fire even uh, fire brigade dem no fit quench the fire when this love dey catch so the way una love to dey catch fire na people dey think say una own don pass romeo and juliet own hmm. because the the rate wey e take dey burn nothing fit come between una romeo and juliet own not even reach una own so even if dem send ten tanks of uh, uh, fire brigade dem no go fit quench that love the way take dey catch fire now but if something happen that love go still dey we go still dey see the smoke the fire go still dey talk less of smoke abi na ash we go meet for there some e fit happen the way e take dey hot so something fit just happen we no go even see the ash again talk less of smoke everything go just disappear na na na na na you no go believe so wetin we dey talk the way the love take dey catch now when we come see the time we dey call the bad times wetin go be your reaction na e be the question wetin go be your reaction e go always come maybe we talk about sickness just now maybe na sickness the person come just suddenly fall sick nobody dey pray for am na wetin i dey always nobody nobody dey pray for am but paraventure e come happen wetin we go do na to walk away no to walk away no be the best option i dey always talk am to walk away no be the best option because i talk am say tough time e go come e go go but tough people go always stay na just for you to prepare yourself say come what may anyone wey i see anything wey happen i go ready to stand by this my partner i go ready to stand by my husband i go ready to stand by my wife i go make sure say this thing we fight am and we finish am because most times when you leave that partner for that condition the thing go worsen because you na the better half of your partner husband and wife when they come together they become one full body but when separation don dey one part don already comot that body no complete again so the fight when two people suppose to fight one person begin fight am e dey hard e dey hard to get victory because the body no complete again the part no complete again so the fight dey always dey difficult and maybe for example i say if na uh, maybe the person come lost job you no go say because the person lost him job na be say the world don come to an end the very bad time money no dey anywhere no source of income as in struggle dey and so many things dey go wrong you no go fit tell me say haba because of that you wan walk away e no happen like that unless the person say i no dey work use wickedness say i no go take care of you i no go take care of your children but say the person come lost him job e no plan for am then he come dey struggle to do other menial job when you feel say <tsk> na meaning job na job wey be say e dey carry person hand down na job wey e be say somebody not supposed to dey do somebody suppose as in job wey dey make somebody dey shame say ah this thing dey somehow embarrassing this kind job wey this person dey do the person dey do am maybe because to make sure say e make ends meet e no leave you for where the something for happen as in e wan make sure say e fit raise something e fit work out something for the home for the family for everybody now wetin im dey try to do na im be that so wetin we dey talk be say when those bad times come as a man as a woman you go ask yourself if i dey my partner position if i dey my partner position then this kind thing happen to my my partner maybe i dey my partner position this kind thing happen to my partner wetin go be my position yes for example na sickness or na loss of job now as a woman your partner get con happen today bedridden for very long time then instead of you to support and stand by your partner at that period na that time you wan take walk away because you feel say e dey too demanding the sacrifice too much you no go fit continue then you walk away now i dey tell you turn the table other way round put yourself for the shoes of that your partner say if na me dey that position and my husband decide to leave me because of say i dey sick how i go feel eh you know say eh, eh as you dey do something They say do unto others wetin you know say others go do unto you and now do unto others wetin you think say others no go fit do you which means the thing wey you know say e no good for you no do am to another person na so so if right now you con feel say okay this thing too much you no go fit stand and then turn the table around put yourself for the other position ask yourself if na me be this man na me dey dis position na me no well how i go feel if the man suddenly tell me say oge okay, <tsk> i no sure say i go fit continue this your sickness don dey take too long so make i just find my way make you dey your lane how you go feel yes you need to always put yourself for the position of your partner remember say two of two of two of una na one two of una make up one team so wetin affect this one e affect the other one wetin affect the man affect the woman so wetin affect your partner e affect you so you wetin we dey talk be say behind the scene behind the scene of every happy home period dey when e be say dem dey call the good times the tough times and the bad times this na wetin you go always experience say marriage no be always bed of roses na bed of roses so but dem dey work am out na the choice wey you make na you go get you go always work am out people dey dem dey happy two four seven for their for their marriage whether something dey something no dey because they don learn over the years to make sure say dem manage themselves and manage the situation when dem see themselves over the years so nothing dey take them by surprise as anything take come they dey handle am the way e take come so na the matter na be that so for these bad times you go always learn to fix yourself to ask yourself say yes for this matter now i fix myself for this position if na me wetin i go do if my partner walk away from me so you wey dey always dey contemplate to say i need to walk away from this marriage because my partner dey down e dey sick i no go fit cope with sick person my partner dey sick i no fit cope with sick person and e don dey sick for very long time and because of this i no go fit cope now wetin you go go you go fix yourself for your partner position ask yourself say if na me then walk away from how i go feel or maybe you lost im job then ask yourself if na me lost my job and somebody walk away from me how i go feel so always put yourself for the position of that person when you wan hurt and see how e dey be so you dey try to get into marriage as a single guy as a single uh, lady ask yourself are you prepared marriage no be always bed of roses because things dey happen behind the scene things the way they dey experience behind the scene behind those smiles and good moments wey you dey always see wey you dey admire wey dey push you wan enter the marriage things dey when these couples dey always dey face together and the strength for them to always overcome and remain with those smiling faces na teamwork when dem team up together to work out together like i talk tough time go always come and go but the tough people go always remain. My people, this na hook me up and e dey come your way every Tuesday afternoon on Inform Me International Radio. In case you get interest for us to hook you up to any of the list of the names wey we get on ground, you go contact us for zero zero zero eight eight six six nine nine nine three three eight zero six eight six 99339. For our international listeners, just add plus 234 plus 234 80 686 99339. That be number one I will take reach Like I told, we get list of young ladies, widows, and widowers on our list when ready for hookup. So just contact us. You fit WhatsApp us, SMS us or you call us on that number for now na here we go draw the curtain for today make una join us next time for another interesting one on hook me up my name still remain sandra ikekwana bye bye for now.